iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti mu duteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi umunyamabanga ushinzwe inzego mu ishyaka sendedefdede ku rwego rw'igihugu aramagana abagize iryo shyaka babuza bo mu yandi mashyaka gukora politike bwana silvestre ndayizeye yavuze ko ntacyo byungura iryo shyaka ibyo yabivuze kuri uyu wa gatandatu mu myiyerekano yateguwe n'ihuriro ry'abagore b'iryo shyaka mu mujyi wa bujumbura iyo myiyerekano yateguwe n'abagore bo mu ishyaka sendedefdd mu rugendo rwo kwerekana ingufu abagore bafite mu ishyaka no kugaragaza ko biteguye gutsinda amatora yimirije byavuzwe na madamu esperance ngerageze uyobora abagore mu ishyaka sendedefdd nitwicare rero hari na benshi bahurumbira abakenyerarugamba turafise urutonde rushimishije cyane ku buryo dufise icyizere kandi noneho amatora tuzoyatsinda atankeka mu bikorwa by'iterambere abakenyerarugamba bafashe iya mbere mu migwi ya vaso mu makoperative amashyirahamwe bobo bashimikira ku gikorwa cyo gukina ikirimba kuko ngo buke buke bushikana umusiba ku mugezi kandi ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi uwo yari esperance ngerageze uyobora abagore mu ishyaka sendedefd riri ku butegetsi mu burundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms riravuga ko ibitero by'imitwe yitwaje imbunda gutanga nabi amakuru kimwe no kubura ingengo y'imari biza ku isonga mu gukoma mu nkokora ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo oms iranatanga impuruza ko iki cyorezo gishobora kuganza imbaraga zo kukirwanya ni inkuru y'ijwi ry'amerika yahinduwe mu kinyarwanda n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana uri mu rwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms riravuga ko ibitero by'imitwe yitwaje imbunda gutanga n'abamakuru kimwe no kubura ingengo y'imari biza ku isonga mu gukoma mu nkokora ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya ebola muri repubulika ya demokarasi ya kongo oms iranatanga impuruza ko iki cyorezo gishobora kuganza imbaraga zo kukirwanya umutekano muke mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu urabuza abarimo kurwanya icyo cyorezo gukurikirana abarwayi no gukingira abatarandura ibi bikubiye mu cyegeranyo giheruka cya oms cyashyizwe ahagaragara ku wa gatanu w'iki cyumweru dusoza oms ivuga ko iki cyorezo kitazabasha kugenzurwa neza mu gihe imitwe yose yitwaje imbunda mu ntara y'ikivu y'amajyaruguru n'iyayituri idatanze agahenge mu gihe uwo mutekano utaboneka byakongera ibyago by'uko ebola yakwirakwira no mu bindi bice by'igihugu ikaba yagera no mu bihugu by'u rwanda uganda na sudani y'epfo bituranye na repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe igera kuri mirongo itanu y'inyeshyamba kwibasira abakozi bajya gushyingura abo ebola yahitanye mu mujyi wa butembo byasubije ibintu rudubi mu kwezi gushize konyine nk'uko oms ibitangaza muri uku kwezi nyine ni naho hapfuye umuganga w'umunyakameruni w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko wakoreraga oms ku wa kane w'icyumweru dusoza umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu mujyi wa butembo yabonye impapuro zakwirakwijwe ku mihanda izindi zimanikwa ku mazu zihaniza uwo ari we wese wafasha abashinzwe kurwanya ebola izi nyandiko bivugwa ko zakwirakwijwe n'inyeshyamba za mayimayi zari zaritse mu rurimi rw'igiswahili kandi zivuga ko abapolisi abasirikari n'abandi bose bazafatanya n'abarwanya ebola bazibasirwa bikomeye anderson juma afite umwana w'imyaka icumi urimo kuvurirwa ebola ku bitaro bikuru bya butembo yinubira kuba umutekano muke ukomeje gutuma abantu barushaho guteseka abagizi ba nabi ntibatinya no kwibasira ibitaro dufite ubwoba ebola irimo guhitana abantu benshi cyakora turizera ko guverinoma izakomeza kuturinda ariko hagati aho abarwaye ebola barimo guhungira mu bindi bice bigatuma bakomeza gukwirakwiza icyo cyorezo ayo ni amagambo ya anderson juma urwaje umwana jessica ilunga uvugira minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu yabwiye ijwi rya amerika ko imirwano ituma abantu bahunga bigatuma bigorana kumenya aho abarwayi bari gukingira abatarafatwa gushyingura mu buryo bwizewe abo ebola yahitanye bigatuma ebola ikwirakwira mu bantu mu buryo bworoshye ari nako abihitana nabo biyongera irunga avuga ko igihe cyose hadutse imvururu nta kabuza abandura ebola n'abihitana bakomeza kwiyongera minisiteri y'ubuzima ivuga ko abantu igihumbi magana atandatu aribo basuzumwe ebola igihumbi magana atanu na mirongo itatu na bane nibo bayanduye bidashidikanywaho mu gihe mirongo itandatu na batandatu bo bayiketsweho iyi ni imibare yagiye ahagaragara ku wa gatanu w'iki cyumweru gisatira umusozo iki cyorezo cya ebola kimaze guhitana abantu igihumbi na mirongo itandatu n'icyenda kandi ni icya kabiri kibaye kibi nyuma y'icyayogoje uburengerazuba bwa afurika mu bihumbi bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu cyahitanye abasaga ibihumbi cumi na kimwe inkunga igenerwa ibikorwa byo kurwanya ebola yaragabanutse bikomeye nk'uko umuvugizi wa oms tarik jaserevich yabibwiye ijwi rya amerika mu butumwa yohereje kuri email yavuze ko kugera ku itariki ebyiri z'uku kwezi oms yari imaze kubona miliyoni mirongo itatu n'ebyiri n'igice z'amadolari gusa muri miliyoni mirongo inani na zirindwi zari zikenewe kugeza mu kwezi kwa karindwi iki cyegeranyo kandi kinavuga ku mbogamizi nshya zabonetse mu kurwanya iki cyorezo cyadutse ku nshuro ya cumi muri repubulika ya demokarasi ya kongo harimo kuba ebola itari imenyerewe mu bice by'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'igihugu ibice byabaye isibaniro ry'imirwano ahabarizwa imitwe y'abarwanyi igera mu ijana ikura ibihumbi by'abaturage mu byabo urujya n'uruza kimwe n'ubucucike mu miturire muri utu duce byongera ibyago by'uko iki cyorezo cyagera no muri uganda u rwanda na sudani y'epfo oms itanga inama yo gukomeza gukingira abantu no guhugura bihagije abajyanama b'ubuzima mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo ya tuvewa akadomo ko ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda ubushakashatsi bwakozwe kuri rwanda demographic and health survey mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ushyira uwa bibiri na cumi na gatanu ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyagaragaje ko makumyabiri ku ijana b'abari n'abategarugori bafite hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'icyenda ndetse na gatanu ku ijana by'abagabo bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi muri bose umunani ku ijana byabaye mu mezi cumi n'abiri yari atambutse ese burya wari uzi ko umugabo cyangwa umugore ashobora gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'umufasha we babana n'ubwo baba barashyingiranywe reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo yuth eco i kigali mu rwanda inshuti bakunze b'ikiganiro ejo iyi ni gahunda y'ibiganiro ku burenganzira bwa muntu aho byibuze rimwe mu kwezi tuzajya tubaganiriza kuri imwe mu ngingo zigize uburenganzira bwa muntu uyu munsi rero twahereye mu rugo by'umwihariko mu cyumba aho urugo rwubakirwa
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
imibonano mpuzabitsina y'agahato ishobora gutera amakimbirane hagati y'abashakanye bitewe no kubangamira uburenganzira bwa mugenzi wawe muri iki kiganiro rero tubahishiye byinshi turaza kumva icyo abaturage batekereza ku mibonano mpuzabitsina y'agahato turamenya kandi uburenganzira umugabo cyangwa umugore afite mu gihe cyo gutera akabariro no mu gihe bibaye ikibazo aho watanga ikirego ndetse n'uko iki kibazo cyakemurwa aho ruzingiye rero ni ku ngaruka zibaho iyo urugo rukorerwamo imibonano mpuzabitsina y'agahato turaza kumva inkuru y'uyu mugore byabagaho
yayinkoreshaga ku gahato ntabishaka yazaga rimwe na rimwe yasinze katabanje kuntegura rimwe na rimwe nanabyanga akanankubita
ese maginga ya uyu mugore wakoreshwaga imibonano mpuzabitsina y'agahato aracyabana n'umutware we ntimujye kure ya radiyo zanyu bityo reka mbonereho mbahe ikaze nanone muri iki kiganiro aho muri studio mugiye kubana nanjye nicole umuziranenge mbagezeho ikiganiro gihagarariwe na roje niyigena naho mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma ikaze kuri mwese
iki ni ikiganiro ejo urankunda hehiye bikandenga ni wowe
muri iki kiganiro turaza kugenda twumva indirimbo zikomeza kudufasha kuryoherwa n'iki kiganiro ari nako tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho mudukurikiye muherereye hose hari utugambo ubwira dusinziriza
abahanga mu by'ubuzima ndetse n'imyororokere ya muntu bagaragaza ko imibonano mpuzabitsina itanga ibyishimo iyo umugabo ndetse n'umugore bayikoze bombi babyumvikanyeho ariko hirya no hino mu duce dutandukanye ingo zirara zishya kubera imibonano mpuzabitsina y'agahato hagati y'abashakanye ibi kubivuga mushobora kugira ngo ni ay'abanyamakuru ariko abagabo n'abagore mu karere ka burera baganirije mugenzi wacu honore ishimwe reka tubumve tura turagaruka mu kanya
noneho weho ukaba wiriwe mu kabari uri gufata agacupa igihe utahiye igihe utekerereje ntabwo ubanza kuvuga ati wenda umugore yiriwe mu mirimo arananiwe reka abanze mutegure abitekerezeho agire gute ubu ni ukuvuga ngo igihe ushakiye urahindukiza mu cyaro nibwo buryo bwinshi buriho umugabo yivira mu kabari agahita gusunikira ku buriri mutabanje kubivuganaho wamubona ukumva ko ari we icyo agushakira nta kindi ku buryo hari n'abadatinya kuvana umugore mu biganiriro basuwe kubwira ngo ngwino mu cyumba nkubwire ukagira ngo ni amazimano mugiye kuganiraho kandi ashaka kugukoresha imibonano mpuzabitsina ntiyaguteguye ahubwo ugatungurwa no kuba ari cyo agushakira ibyo rero bituma bamwe mu bagore bahahamo impamvu yo kugira ngo aze ngo mpereza impamvu wakuzanye ngewe yinda nayisamye ku mpamvu iyi n'iyi ugasanga ati nasamye ntiteguye kandi iyo muba mwaganiye neza cyangwa se nako wakoze mwagasangiye mwagakwiye kubyara neza biteganyijwe koko gukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu bishobora kubaho n'irari ariko akenshi no kuba hari umuntu yabuze icyo akora umuntu afite imirimo yaba abaye arimo ntabwo yagatekereje ibyo ngibyo ibyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu ingaruka ziriho bituma umuca ukubiri ku bashakanye hari igihe nk'umudamu ashobora kuvuga ati ngewe ngibi sinabishobora bityo urugo rukaba rwasenyuka umwubwo akaba yabukwe n'undi ukwe ugasanga ni ikibazo ku ngo mu bashaka nkaba njyewe narashakanye n'umugabo wanjye tukaba dufitanye abana batanu bagenzi banjye ntabwo babivuga akavuga ati sida bivuga ibi bintu koko ko biteye isoni atungiye kumena amabanga ubwo rero agatinya kubivuga kuko umuntu ubikoreshejwe ku gahato biza kumubuza gutekereza neza bo icya mbere habamo n'ihungabana ku mutima noneho ubwonko bwe nabwo burya iyo umuntu yagize ikibazo mu mutima no mu mitekerereze ye ntabwo igenda neza noneho nanone bya byishimo by'umuryango ntabwo bibaho kwakira aba bana bavutse cyangwa se habone n'ubwo wenda batabaho ariko kwakira icyerekezo cy'ubuzima bwabo kiba ari ibibazo no kubishyira ahagaragara kubishyirwa biba ikindi kibazo n'uwo yatinyutse kubusangiza akamubwira ko ariko bigenda aribwo niko zubakwa agomba kubyakira ukabyihanganira ukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato mbese umugabo azi ko umugore ari umugore ari uwe igihe cyose amushake aba agomba kumubona ku buriya umugore wenda hari igihe buriya muri kamere wenda rimwe na rimwe hari ubwo aba yumva adashaka gukora imibonano mpuzabitsina kuko kubera umugabo aba yumva ngo ni umutware bakayimukoresha isaha ku isaha igihe abishakiye cyose ubwo nyine agahitamo agaceceka mu myaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantuye reka dushimire aba baturage badusangije ibitekerezo byabo ku ikorwa ry'imibonano mpuzabitsina y'agahato aho batuye mu karere ka burera muri aka kanya nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe duhe urugero cyangwa utwunganire kuri iyi ngingo ese birakwiye guceceka ngo ubitse ibanga ry'urugo mu gihe uwo mwashakanye gukoresha imibonano mpuzabitsina y'agahato ohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa udusange ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram pombi utubona ukoresheje ikiganiro ejo nyuma yo kuva mu karere ka burera twerekeje mu mujyi wa kigali aho dusanga profame twese hamwe profame twese hamwe ni impuzamiryango ihuje imiryango mirongo itanu n'itatu yimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye amahoro mu miryango ndetse inakora ubuvugizi ku bibazo bibangamiye iterambere ry'umugore by'umwihariko kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina aha rero Ernest Niragire umuvugizi wa Profame twese hamwe aradusangiza byinshi ku mibonano mpuzabitsina y'agahato ku bashakanye ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Hussein Kayitare
watangira twibwira tugusanze hano muri Profame twese hamwe nitwa Ernest Niragire ni umukozi wa Profame twese hamwe ushinzwe ibikorwa by'ubuvugizi ijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina abashakanye batabyumvikanyeho ntabwo dukunze kubyakira no muri serivisi za kanseringi iyo dukoze za statisitike z'abantu twakirana n'ibibazo baza bafite usanga abantu batarabyumva ko ari ikibazo niko nkeka kuko usanga wenda nk'iyo muganira akubwira ati mu biganiro mugera no kumva rimwe na rimwe aga- agashyizemo ko wenda ashobora kuba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku ngufu ariko akanabihuza n'ibindi bijyanye n'irindi hohoterwa yaba yarakoreye mu muco wacu hari ibintu abanyarwanda tu- tuvuga ko mu by'ukuri bibera mu mwiherero ku buryo no kubivuga ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bumva ari amahano kubivuga icyo twita retabu zijyanye nanone zishingiye ku muco nyarwanda ni izihe ngaruka ziva muri iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina icya mbere rero bituma umuntu ahungabana ku buryo bukabije mu mutwe ku buryo anashobora no kuzinukwa imibonano mpuzabitsina cyangwa se akaba yatwara inda atifuzaga gutwara atateganyije gutwara ibyo rero bikagira ingaruka nanone no ku iterambere ry'umuryango dufite serivisi zijyanye n'ubujyanama ku ihungabana eh, kugira ngo uwo muntu mu by'ukuri abashe kugaruka ikindi eh, ni serivisi zijyanye n'ubufasha mu by'amategeko uretse kuba yagana profamate kwesani hari ahandi hantu yagana hari ya community policing hari inzego z'umudugudu hari inzego z'akagari hari inzego z'umurenge ndetse hari na n'inzego z'ubugenzacyaha cyangwa za polisi eh, polisi y'igihugu iba iri hafi aho ngaho ishobora kuba yabafasha ikindi nanone hari umurongo wa telefone hari imirongo ya telefone hari iyo polisi itanga ariko natwe profame tugira umurongo wa telefone utishyurwa abantu bashobora kuduhamagaraho badutabaza kugira ngo bahabwe ubufasha mu gihe bawukeneye uwo murongo ni mirongo mirongo itanu na kane mirongo itanu na kane ngira ngo ugeze ku genda ugaruka ku mategeko ese iryo tegeko rihana ni irihe itegeko nimero mirongo itanu n'icyenda agakoni bibiri n'umunani ryo ku wa cumi z'ukwezi kwa cyenda bibiri n'umunani rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina itegeko rihanisha igifungo kuva ku mezi abiri ariko kitageze ku mezi atandatu n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda kuva ku bihumbi ijana kugeza ku bihumbi magana atatu y'u rwanda cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano iyo icyo cyaha cyatewe uburwayi busanzwe uwagikorewe uwagikoze ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku myaka ibiri icyo cyaha cyatewe uwagikorewe uburwayi budakira uwagikorewe ahanishwa igifungo kirenze imyaka itanu kugeza ku myaka icumi cyangwa se icyo cyaha noneho eh, cyatewe uwagikorewe urupfu uwagikoze ahanishwa igifungo cya burundu
Ernest Niragire umuvugizi wa Profame twese hamwe nawe aragira ati imibonano mpuzabitsina y'agahato ni ibintu bihanwa n'amategeko ariko haracyari imbogamizi yo kuba abaturage by'umwihariko abagore bakunze kuyikoreshwa badatinyuka ngo babivuge muri aka kanya nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe duhe urugero cyangwa utwunganire kuri iyi ngingo ese birakwiye guceceka ngo ubitse ibanga ry'urugo mu gihe uwo mwashakanye gukoresha imibonano mpuzabitsina y'agahato ohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa udusange ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram hombi utubona ukoresheje ikiganiro ejo zakugeza kure nkwereka abajama mw'imikubuye kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ndavuga ngo je temeye ubebi ntuzicwa no kuganya
mu gihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu reka noneho twerekeze mu karere ka ngoma ahatuye umugore wabayeho mu buzima bwo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina y'agahato n'umugabo we yabyanga agakubitwa bigatuma bahora mu makimbirane mugenzi wacu Yves Nkuye mu ruge yaramusuye maze adutegurira inkuru ikurikira
yayinkoreshaga ku gahato ntabishaka yazaga rimwe na rimwe yasinze katabanje ni ijwi ry'umugore w'imyaka mirongo Rimwe na rimwe itatu n'ibiri nanabyanga y'amavuko utuye mu kagari ka kirwa mu murenge wa gashanda ho mu karere ka ngoma aragaruka ku ihohoterwa ryiganjemo imibonano mpuzabitsina y'agahato yakorerwaga n'uwo bashakanye ku mpamvu z'ibanga n'umutekano we amazina ye n'umudugudu atuyemo byagizwe ibanga yayinkoreshaga ku gahato ntabishaka yazaga rimwe na rimwe yasinze katabanje kuntegura rimwe na rimwe nanabyanga akanankubita iyo mibonano y'agahato igeretseho inkoni igihe yatsimbaraye kuyikoreshwa iri mu byashyize ku iherezo urukundo rw'imyaka itanu rwatumye babana indi itandatu bakanabyarana abana babiri umukobwa n'umuhungu ubu babana na nyina twari tumaranye imyaka itandatu kugeza aho nibwo twatandukanye mu mazu imyaka ibiri mvuyeyo uyu mugore w'imibiri yombi wo mu kigero cya metero imwe na santimetero mirongo itandatu n'eshanu z'uburebure ugaragara nk'utishimye mu maso anyuzamo akimyozi yo muganira yemeza ko iyo myitwarire y'umugabo we mbere yo gutandukana yatumye atakaza umunezero ndetse ngo ibiganiro biganisha ku mabanga y'abashakanye byamuteraga ipfunwe kenshi byatumaga numva ntabyishimiye nanaganira n'abandi bantu bavuga ngo abandi biba ari byiza nkibaza ngo ese jyewe bigenda gute ngeze mfata umwanzuro wo kuvayo kugeza n'uyu munsi byatumye nanga abagabo mba numva ntakongera gushaka umugabo bivuye ku nama yahawe n'abandi yageze igihe aratobora maze avuga ku byamukorerwaga nabanje kwegera umuntu ndabimutekerereza arambwira ati ibyo bintu bijya bibaho arangije arambwira ati rero ibyo bintu si byo guceceka reka tubibwire abayobozi nyamara kubibwira abayobozi byatumye bamwe mu muryango we bamwijundika bikomeza kumugiraho izindi ngaruka zitandukanye umunyamakuru w'ikiganiro ejo yagiye mu mudugudu wa ruyema ya mbere mu kagari ka kirwa n'ubundi aho atuye musaza we si hafi cyane y'aho uyu mugore atuye nubwo musaza we atemera neza ko imibonano mpuzabitsina y'agahato yatangije mushiki we n'uwo bashakanye nawe asanga ubwayo ari ikibazo ariko ntago nabihamya nimba koko by'umwihariko aricyo cyabiteye kugira ngo batandukane bishoboke ko ari ukubera ibindi bibazo bitandukanye bishobora kuba byaba hagati y'aba bana ngewe ubwanjye mbifata nk'ikibazo kandi bishobora kuba intandaro yo gutandukana aka wa mugani w'abanyarwanda ngo ijoro ribaruwa riraye uyu mugore hari icyo abwira abandi bashobora kuba babayeho mu buzima busa nk'ubwo yanyuzemo ikintu cya mbere nabwira abandi bamama bameze gutyo ni uko niba hari uwacecetse nk'uko nanjye nabanje guceceka yakagombye kubivuga kuko bimwicira ubuzima bikagabanya n'urukundo yaba afite kandi bikaba byatuma barera n'abana baba bafitanye nabi kubera ko ntabwo muba mugikundanye n'uwo mwashakanye ibi binaca amarenga ko hari n'abandi bagikoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato byumvikana nko kwica uburenganzira bwabo kandi bikaba byanabonwa mu ndorerwamo y'imyumvire kubw'ikiganiro ejo mu ntara y'iburasirazuba y'u rwanda ndi ive nkuye mu ruki
reka dushimire Oliva kuri byinshi adusangije ku buzima bwe nk'umugore watandukanye n'umugabo babanye kubera guhora amukubitira gukora imibonano mpuzabitsina y'agahato inshuti bakunzi b'ikiganiro iyi ni inkuru ndetse ni n'ubutumwa bwiza bwo guharanira uburenganzira bwawe bwanjye nk'umugore mu gihe umugabo ashaka kugukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe duhe urugero cyangwa utwunganire kuri iyi ngingo ese birakwiye guceceka ngo ubitse ibanga ry'urugo mu gihe uwo mwashakanye gukoresha imibonano mpuzabitsina y'agahato ohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa udusange ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram hombi utubona ukoresheje ikiganiro ejo mbere yo kugana ku musozo w'iki kiganiro reka mugenzi wacu christela uwikeza atunyurize amaso mu butumwa mwadusangije ku biganiro byatambutse ubushize maze tugaruke dusoza
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo agasaro agaseke bakarabo akabeho akabuye akayobe uko areba nzagusaba mbe nzaguhanagura nzagukirigita nzagusabiriza nzagusindagiza nzarugutamika nuza ndukwambike jetemeye ubebi nzakuririmbira nzagucurangira ndetse kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
Oh, witinya, oya witinya, shira umutima mu nda kuko nanjye izo mpanuro nizo zangiza undi we. Oh, humura. Yes. Nitwa Andy Bumuntu, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM. Stay in touch.
Mwana wanjye dora kuka nsigaje ubu ni gake
nongeye kubaha ikaze mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mu kiganirisho mu gutangira nabibutsa ko ubutumwa bwa none bugiye kugaruka ku kiganiro cyavugaga ku kuba umuntu yabatwa n'ubusinzi reka duhere kuri habimana pacifique ndetse na neziyaremye tsene bose bahurije ku kuvuga ko iyo baswe n'ubusinzi bitera ubukene mu gihugu muri rusange atariko nanone cyane cyane mu muryango naho emmanuel uherereye i rurindo yavuze ko abona inzoga zica ubwonko hanyuma bigatera ubukene ndetse n'ubwumvikane buke mu muryango niyo nteze we aravuga ko abona inzoga zituma umusaza imburagihe dukomeza serge ndayishimiye ndetse na emi baherereye mu gihugu cy'u burundi bo bahurije ku kuvuga ko ubusinzi ari ikiyobyabwenge mu bindi ati nta cyiza cyabwo mu gusoza reka ubutumwa bwa none tubuhinire kuri irakoze desire uvuga ko iyo umuntu abaswe n'ubusinzi ntacyo yimarira cyangwa ngo akimarire n'abandi ntarasubiza mikoro mugenzi wanjye reka mbashimire mwese mukomeje kutwereka ko mudukurikiye ye tuzasubira ubutaha na ruwikeza christela cawo
naho najya ngo numve nduhutse na nahandi najya ndamutse ngusize burya sheri naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe
nitwa sano aline ndi umuhanzikazi nyarwanda nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nawe ntugacikwe
watangiye twitana twatuzina tugendana akariko kose dusangira urukundo rutubera intamba urukundo rutubera ikiraro urukundo kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo urukundo rutubera ikiraro none ya sheririye none ya bebiriye none ya switiriye tubaye abanzi dukunda kurya kugitangira turagana ku musozo w'ikiganiro ejo aho kuri uyu munsi twaganiriye ku mibonano mpuzabitsina y'agahato mu muryango aho ishobora gutera amakimbirane hagati y'abashakanye bitewe no kubangamira uburenganzira bw'umufasha wawe bityo reka mbibutse ko iyi ni gahunda y'ibiganiro by'uburenganzira bwa muntu tuzajya tubagezaho nibura rimwe mu kwezi niba wari ukurikiye ikiganiro ejo nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ukadusangiza igitekerezo cyawe ukaduha urugero cyangwa ukatwunganira kuri iyi ngingo ese birakwiye guceceka ngo ubitse ibanga ry'urugo rwawe mu gihe uwo mwashakanye agukoresha imibonano mpuzabitsina y'agahato ohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa udusange ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram hombi utubona ushakishije ikiganiro ejo reka tubashimire kuba mwabanye natwe mu kiganiro ejo cy'uyu munsi aho kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye nicole umuziranenge mbagezeho ikiganiro cyari gihagarariwe na roje niyigena naho mizero crispe yari ari ku buhanga bw'ibyuma mugire amahoro mbese yaswitiriye tubaye abanzi dukunda kurya kugitangira mu minsi mike ukagenda birangira urukundo ruryoha rugitangira aha nyuma yarwo rukagenda rurangira urukundo burya ni nka bombo urukundo rusazanye isabune urukundo burya ni nka bombo kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo rusazanye isabune urukundo burya ni nka bombo urukundo rusazanye isabune urukundo burya ni nka
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro